so omotolo husband come say when i'm in london i will want my personal time with you uninterrupted so he will have to shift na the babe come laugh ha ha ha ha and when i am in nigeria uncle, share your wife go shift Oh, more kasala don't don burst o wahala be like we wheelbarrow chai my people my people omotala husband wey dem dey call matthew ekinde and inside chick chat wey be say dem dey talk how dem want to go to how dem wan take go kerewa take enjoy themselves don leak online o my people my people no be me talk am o oh. na dis lover na im bring dis matter come o oh. chey dis thing just emerge today na yesterday na im dis same dis lover carry rumor come out say omotala and former governor of edo state wey dem dey call osho baba oshomole adam oshomole say two of dem get things together say dem run things together say dem dey kerewa before say na two of dem dem get affair mm-hmm. so omotola come come out come say ah e say gist lover dem dey faceless e come say all im fans wey be say dem know say dem love am make dem report di blogger make dem report dem di bloggers na omotola fans say ah omo sexy omo sexy abeg make you ga break make you stop dat break we want to hear di gist di full gist wen we don hear di full gist finish before we go come know weda we go really actually report the gist lover but for now we want the gist because the gist lover dem say dem get evidence say dem go bring the evidence my people my people no be small thing o oh. right, so oh, una welcome to my channel this is maureen gist tv if e be say na the today na e be the first time wey be say you dey see me or you dey see me for eh, facebook abeg make you come youtube channel come subscribe to our channel make you come dey see more gist because na there now we dey really dey get plenty gist for all my youtube um, subscribers i say una too much god go bless una all my returning subscribers una too much for those of una one another subscribe abeg make una subscribe una though my people so make we torchlight the matter news in detail make we really torchlight the whole matter very well i go for this um, video let me read some of the chat where he said he leak out between omotola husband popular nollywood actress When they call omotola the husband when a pilot when na im be matthew ekinde The chat when he chat with im side chick make i read that. make una hear just put the. and i need to read this chat i need to read them very well because the thing when they take write and na is e small small so make i wear my onyokomita my eyeglass take read this chart very well make una hear am my All right, oh my people. i don wear my eyeglass make i read the chart so na motala husband dey talk now He say okay no na the babe na im dey talk." He say my super daddy this your hair no be here o oh. den motala husband come say its for you baby Eh, the the babe call laugh ha ha ha ha how are you na omotola husband come say i'm great thanks what's new with this your new boyfriend ha ha the girl called laugh ha ha ha ha ask how i am first now before you ask of of boyfriend nothing new so matala husband come say so sorry i would have asked you i'm vexing hey oh through beke oh so amatola husband come say when i'm in london i will want my personal time with you uninterrupted so he will have to shift na the babe can laugh ha ha ha ha and when i am in nigeria uncle, share your wife go shift and you have not pay your dues sef na omotola husband can say there must be shifting no. Oh. we go pay due we go pay due na no wahala so the babe can say shifters you go like to the shift well well so omotola husband can say you just dey yarb me well well. This one na see na see finish sha. Na im the babe come say "Hey, eh, ooo oh, it's a joke baby. I play too much. Sorry I if I sound disrespectful. Na Omotola husband come say it will cost you a very big kiss when we see again. When we see agree. Na im the babe come say ah accept the apology first na kiss no, kiss now before kiss abi <laughs> hey my people so na this na im be the chat wey be say e leak online na this same gist lover wey be say dey say omotola say dem get evidence of omotola own na im na im bring this one dem never talk of the omotola own finish wey be say dem bring na im dem come bring this one so um dem eh, wan come give omotola and im husband work because this just lover one i they see so eh there be people where be say they know they carry They put something out there When they say they go bring a motola on we still they wait for motola on we never see but my country people, i no understand this kind is it that this just lover They just mean a motola and a husband They mean business for them. because i no understand how this whole thing take happen even this woman be say they say a motola and uh, eh, adams oshomole say dem run parrot together me to speak the truth i don't believe this thing No, because omotola na one of the actress when he be say don't marry for more than 20 years and he and this is husband their love strong kokoroko Then they and their children they are grown up omotola na person when he be say he married this husband when he for a very young age both of them they are living happily so this this lover i don't know what I want to achieve for this whole thing for this whole thing i don't know wetin i want to achieve whether i want to scatter this marriage i don't know because one thing wey be say i know be say dis omotola marriage na one of the marriage wey be say people dey envy for this nollywood industry because i remember wen omotola marry this im husband the kind aproko aproko the kind talk wey people talk they too say the marriage go scatter at the end of the day omotola disappoint all of them. omotola dey gidigba with im husband and im children so if e be say omotola no no eh, do all those kind things that time when you be say she dey hot like eh, fire i no think say na now wey be say she don get grown up children wey be say dem dey look up to her wey be say dem dey look up to her where grown up children go come for all wetin she don work finish go come leave her say na oda moshemele if na one kind cool rich dudu sef and handsome guy sef he go let me be no be person like dis oda moshemele wey na na wowowowo.com na na dem go say na omotola dey dey date but the tin when e dey there be say omotola don come out don say he no go take this whole thing likely say that blogger for blogger for that blogger to put this kind thing for for a eh, big platform like eh, instagram say he no go take am easy wit dem say make all im fans make them." make dem report the blogger but in fact dem no dey in a hurry at all They are not in a hurry to report the blogger so they say they want to see the beginning and the end of this whole thing so make we dey watch make we see whether this matter go come out where we dey dey watch at say make we see whether they go bring evidence before you know na motola husband own na nine dem go first bring so we still dey wait for motola own seeing is believing as we don see dis Eh, omotola husband or oh, my people how una see how una see am wetin una think what are your thoughts because for me oh, this whole thing wey be say dem bring out come out i no know wetin dem want to achieve na the truth be that i no know wetin dem want to achieve whether dem want make omotola and im husband scatter i no know because this life wey you dey see so nobody is perfect so if omotola husband follow this babe chat Uh, they una come carry am come out i don't know wetin una want to achieve Now be the na the truth be that what una want to achieve na i no know. right, o oh, my people, o oh, una know say this period na na this, this age where we dey na social media age and na um, anybody can can do anything anybody can photoshop anything my people, this chat won't be say i bring out so how una see am una fit say na photoshop or true true na omotola husband na im dey chat with this babe how una see this whole matter what are your thoughts wetin you think about this whole thing make you leave your comment for comment section i go dey bring una more tori as this thing dey unveil as this thing dey unveil The one of omotola on wey be say dem accuse yan eh, governor eh, adams oshomole That one when any evidence come out any eh, because dis lover we still dey wait for una dem say dem go bring am come out we go see know whether na true because omotola don come debunk am say him no him no do dat kain thing so him dey wait for them. na so we just see am my people. make una have a wonderful day bye god bless you bye